Immobiliza ni Radiyo Ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri efemu ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi ku metero mirongo irindwi na zitanu mirongo itatu n'imwe n'imetero mirongo ine n'imwe naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na fideli niyo ngabo ije nyoboye ibiganiro by'iki gitondo ndabahaye ikaze mwese mu makuru yacu uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki mirongo ibiri na zine y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini akurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara hanyuma guhera isaha cumi na zibiri turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi ku munsi wa kabiri sentare ntayinyuzwa y'igihugu yarasomeye urubanza abantu cumi n'umunani barimwo pierre buyoya yahoze ari perezida w'uburundi akabaserukira umuryango w'ubumwe bwa afurika muri mali na sahel wo gupfungwa burundu kuri dosiye y'igandagurwa ya nyakwigendera perezida mekion dadayi Pierre Buyoya avuga ko urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Ngondikije nyakubahwa perezida Pierre Buyoya mwahoze murongoye uburundi murakoze cyane rwose kuri aka kanya mutoye kugira ngo tuganire nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu mwakiriye urubanza mwaciriwe mutahari urubanza mwaciriwe n'abandi bashika nka cumi n'umunani rubasabira umunyororo wo guherayo reka hamwe n'ihadabu zikomeye mbega urwo rubanza mwagwakiriye gute bwa mbere ibyerekeye ikurikiranwa muri urwo rubanza si bwa mbere tugira icyo tubivuze ko ubu rero urwo rubanza rwaciwe ijambo ntibyarindi ni urubanza ku bwacu ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu ubwa mbere nk'uko twamye tubivuga urwo rubanza urabye igihe ibigwerekeye rumaze ni urubanza rwataye igihe ibyo bita mu gifaransa prescription kuko amategeko yariho mu burundi mu mirongo itegeko rihana ibyaha byo mu mirongo umunani na rimwe ryariho igihe perezida ndadaye yaganagurwa ryavuga ko ibyaha mwe n'ibyo bidakurikiranwa imyaka mirongo ibiri iheze ubu rero tumaze imyaka mirongo ibiri n'indwi icya kabiri cyerekeye ko urwo rubanza riteye ku biri n'amategeko y'igihugu ni uko urubanza rwari rwaraciwe mu mirongo icyenda na gatandatu guhugurwa rero mu buryo buteye ku biri n'amategeko muri ko muvuga ko sentare nkuru y'igihugu y'u Burundi itazi amategeko muvuze ko urwo rubanza rwaciwe amategeko ahonywanzwe navuze yuko sentare nayo zitazi amategeko mugabo niyumvira ko sentare idahinyuzwa yaronse amategeko kandi n'inzego za politiki ihawe n'inzego za politiki yo guca urubanza mu nzira itajyanye n'amategeko aho ni ukuvuga ko sentare yoba itigenga ikindi rero nareko ndavuga untunge ngure mvuge igituma urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko urwo rubanza ruteye kubiri n'uburenganzira bw'umunyagihugu wese kugira ngo yitware mu butungane biciye mu nzira nyayo utikuki ubwa mbere abashingwamanza b'abanyamahanga twatoye ntibigeze bemererwa kwinjira mu burundi kuronka viza abashingwamanza b'abarundi twatoye ntibigeze baronka uburenganzira bwo kumenya ibiri muri dosiye yacu ntibigeze baronka uburenganzira n'ukumviriza ibyo turi ko turagirizwa urumva rero ibintu biteye ku biri n'amategeko mu nzira nyinshi ikindi ni ukongera ni uko igihe bavuga bati erekana ibyemeza yuko mwebwe abo baburana cyane cyane bajya bafunzwe bishe umukuru w'igihugu ndadaye nta kintu na kimwe kiboneka kigeze cyerekanwa mu ncamake rero nagomba kuvuga ko ikindi nari nibagiye ni uko urwo rubanza ruteye ku biri n'amasezerano y'i arusha kuko mu masezerano yarusha twari twaguze neza ingene imanza mwene izo zicibwa ko izo dosiye mwene izo zica muri ya komisiyo verite rekonciliation rero kujya mu butungane nagomba rero mu kurangiza mvuge ko ku bwacu ari urubanza rufise imvo ya politiki si urubanza rujyanye n'ubutungane none mwaba mufise wirabye neza abantu barimwo ni urubanza baciriwe intwaro yariho igihe uwo mukuru w'igihugu ndadaye yaganagurwa ko ni urubanza rwaciriwe ni uvuga intwaro ya iprona kuko urabye mbere n'abo baciriwe imanza harimwo abashingantahe batanu bose batwaye uwo mugambwe noneho rero twebwe tuvuga tuti ni urubanza rwa politiki ibirimo rero twebwe turabyiyamirije muri iki gihe umugambi wanyu ni uyuhe murafite umugambi wo kunguruza tuzokunguruza nk'uko twabivuze mu rwandiko twasohoye mu masentare y'uburundi no mu masentare y'amakungu ko turazi neza jewe ndazi neza ko atasentare n'imwe ikora mu mategeko ibyo ushobora kwerekana ko jewe nishe ndadaye ngo ironke ibyemezo ko jewe nishe ndadaye aha mvuze ku giti cyanjye pierre buyoya yahoze arongoye uburundi mukaba kandi muri intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe ry'afurika mu gihugu cya mari na sahel murakoze ku kanya mwahaye iradiyo n'ishuri ry'amerika urakoze frederic radiyo ijwi ya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump umurepublikani n'uwo bahiganwa umudemokrate joe biden barahariye bikomeye mu ijoro ryo ku munsi wa kane imbere y'amatora azoba ku itariki zitatu y'ukwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka bashikirije abanyagihugu imigambi yabo itandukanye bikomeye kuko bashaka gushikana igihugu mu myaka ine yimirije inkuru mwateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ken bredmeyer ari washington mu isomerwa na mugenzi wacu temistokle mutijima ari mu rwanda perezida wa leta zunze ubumwe za amerika umurepublikani donald trump na mukeba w'umudemokrate joe biden wahoze ari visi perezida bagiranye ikiganiro mpaka gikomeye mu ijoro ryo kuwa kane ushyiriwe wa gatanu mbere y'uko amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa gatatu z'ukwa cumi na kumwe agera aho bagaragarije abanyagihugu ibitekerezo bihabanye cyane bijyanye n'aho bagomba kuganisha igihugu mu myaka ine iri imbere mu minota igera kuri mirongo cyenda baranzwe no guhangana cyane buri umwe yanengagaho mugenzi we ahagaze ku guhagarika icyorezo cya koronavirusi no gukumira ko umubare w'abo gihitana wagumya kwiyongera mu gihe ubu amerika ari yiza imbere mu gupfusha benshi aho abarenga ibihumbi magana abiri na makumyabiri na bibiri bazize icyo cyorezo bagiye impaka kandi ku birebana na gahunda z'ubuvuzi imishahara ku bakozi baciriritse gukumira ibyaha imibanire y'amoko muri amerika ihindagurika ry'ikirere ndetse n'imitegekere y'ibiro by'umukuru w'igihugu white house mu gusoza bwana trump yavuze ko akwiye indi manda kubera ko mu magambo ye ugutsinda kwanjye kuraza guhuriza hamwe abanyagihugu ubukungu bwacu bwari buhagaze neza cyane mbere y'uko icyorezo cya virusi ya korona kigera mu gihugu mu ntangiriro z'umwaka wa bibiri na makumyabiri kandi tuzongera kugarukana uwo mwanya mu ruhando rw'isi ariko mu gihe biden yaba ariwe utsinze bwana trump ati muzagira ukwiheba gukabije kuruta uko mwaba mwarigeze kugira ku rundi ruhande bwana biden wamaze hafi igice cy'ikinyejana mu rubuga rwa politiki muri amerika mbere nk'umusenateri ubundi yungirije perezida barack obama yakomeje gushimangira ko ubutegetsi bwa trump bwaranzwe no kuyobya kutagira ibyo bwitaho ndetse n'akajagari mu gihe nyamara we yiyemeza kongera guhuriza hamwe abanyagihugu bwana biden ati tugiye kwibonera ukuri kuruta ibihimbano icyizere kuruta ubwoba aya matora ni ayo gukora ibiboneye icyubahiro ndetse no gufata abanyagihugu mu buryo bubaha agaciro ibyo ni ibintu mutigeze mubona kuva mu myaka ine ishize nubwo bigaragara ko abakandida bombi baboneye amanota menshi mu kiganiro mpaka cyabo cya nyuma nta n'umwe muri bo washoboye gutsinda mugenzi we cyangwa se ngo avuge ijambo ryahindura icyerekezo cy'uko kwiyamamaza bihagaze kugeza ubu nubwo bakomeje guhangana no guseserezanya iki kiganiro mpaka cyabo cya kabiri kibayeho buri minsi cumi n'ibiri ngo amatora abe cyagenze neza ndetse nticyagaragayemo amagambo y'urwango nk'uko byari byagenze ubwo bahuraga bwa mbere mu mpera z'ukwezi gushize kwa cyenda uwari uyoboye ikiganiro Kristen Walker umunyamakuru ukurikirana inkuru muri perezidansi ya Amerika yashoboye kugenzura imigendekere yacyo ku buryo nta kurengera kwabayemo abakandida bombi ubu bari mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi bacanaga mu ijambo ariko kandi si cyane nk'uko byari bimeze mu byumweru bitatu bishize ku ruhande rumwe ibyo byatewe n'uko akanama gashinzwe gutegura ibiganiro mpaka by'abakandida perezida kaza imyagamikoro y'umukandida mu minota ibiri igenewe mugenzi we byatumaga mu gihe babaga bajya impaka ku ngingo esheshatu nshya umwe yashoboraga gusubiza adaciwe mu ijambo na mugenzi we aka kanama kashyizeho gahunda yo kuzimya mikoro mu rwego rwo gufasha abanyamerika batora nibura bake basigaye bagaragaza ko batarafata umwanzuro w'uwo bazatora ngo bashobore kumva neza aho buri umwe ateganya kuganisha igihugu mu gihe azaba atsinze ndetse amaze kurahirira inshingano ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha ibyo rero bishoboka mu gihe buri umwe avuze neza ntawe umuciyemo mubandanya gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu tugeze kuri wa mwanya tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi imfungwa zirenga magana arindwi zahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu nyakwigendera petero nkurunziza umwaka ushize n'ubu ziracyari muri za gereza zitandukanye z'igihugu amashyirahamwe yigenga aharanira uburenganzira bw'imfungwa arabatabariza ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika pierre clave niyo nkuru ingingo y'ikigongo c'umukuru w'igihugu ku banyororo iheruka niyo uwahoze atwara uburundi nyakwigendera perezida petero nkuru nziza hari itariki imwe z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ni ingingo yanezereje abatari bake yega abanyororo barenga ibihumbi bitatu n'ijana ababwirizwa gutora koyokwe kubera iyo ngingo n'abarwaye indwara zidakira abaciriwe imyaka itarenga itanu yo gufungwa abagore bonsa n'abibungenze abageze mu zabukuru n'abarengeje ca kane c'igihano bakatiwe nyamara inyuma y'umwaka urenga ishirahamwe ntabariza rihanira agateka k'abanyororo ryabwiye ijwi rya amerika ko hakiri abatararikugwa kandi bari muri uwo mugwi w'abahawe ikigongwe abo barenga amajana indwi jean marie nshimirimana arongoye iryo shirahamwe ni ukuri n'umubabaro kubona hariho abanyororo baba baragabanutse muri uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri ariko bakaba n'ubu bakiri mu mvuto birateye amakenga ariko kandi tukavuga tuti hariho umwizero dufise ko umushikiranganji w'ubutungane ari gitega abanyororo baramutuye ayo makenga yabo baranamubwira n'icyo kigongwe umukuru w'igihugu yari yagize petero nkuru nziza turazi neza ko yavuze yuko mu minsi iza hagiye kuboneka inyishu kandi ko azobishikiriza adushikiranye n'icyubahiro umukuru w'igihugu ni uko urafata ingingo ibereye kugira nabo baze gukora ibikorwa by'iterambere ishirahamwe akate burundi naryo rirwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu ryoryo ryongera ko ko hari n'abarangije ibihano vyabo ariko bakaguma bafunzwe jean claude ntibura umunsi ajejwe igisata c'amategeko muri iryo shirahamwe ubu rikorera hanze y'igihugu avuga ko uko kutarekura ababifitiye uburenganzira bituma agateka kabo gahohoterwa aha turavuga nk'abanyororo usanga barejejwe n'ubutungane hakaba abanyororo bahejeje iminyororo yabo n'abandi barose kwidegemvya by'agateganyo byo bita liberite provisoire kubera imanza zabo ziba zikiburanishwa uno munsi baracari mu ibohero barankiwe gusohoka igitigiri kinini c'abanyaroro nabo nyine tubisanga mu ibohero rikuru rya mpimba twarabonye kandi n'ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero atandukanye aho twangana nk'akarorero ku ibohero rikuru rya mpimba uno munsi ririko riregereza abanyororo ibihumbi bine n'amajana atandatu mu gihe bari batashobora kurenza abanyororo amajana umunani ntibitahuritse rero kumva ko umushikiranganji w'ubutungane avuga ati banyarutse imanza zihere kugira ngo amabohero agabanukemwo abanyororo mugabo muri uwo mwanya nyene hakaba hariho abanyororo bahejeje iminyororo yabo babandanya bapfunzwe abo baharanira agateka kazina muntu cane cane akabafunzwe basaba ko agateka k'abanyororo kogarukirwa iyo hari ingorane za politike ubutegetsi bujya bwihutira mu gupfunga kugira ngo butere ubwoba abandi abatavuga rumwe nabyo canke babikeka ko batabashigikiye ivyo navyo bigaca bituma nivyo ubwo ayo mabohero yuzura akaba umurengera bifise n'ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu kuko nk'uno munsi biko biragorana ukuntu abanyororo bagaburirwa mu mabohero atandukanye kuko henshi usanga ata biharage bihari ubundi ahandi nawe ugasanga harabuze ifu Eh, ni ukuvuga ko n'igihugu gihatera uburyo bwinshi eh, bwari gukoreshwa mu mu bindi eka mbere ukabona yuko eh, n'amagara y'abanyororo agiye kumererwa nabi n'umugwi w'igihugu wigenguje no gateka kazina muntu CNIDH uvuga ko urajwe ishinga n'ico kibazo c'ubwinshi bw'abanyororo no kudafungura abanyororo bahawe ikigongwe Six Vinyine Muraba atwara uwo mugwi yabibwiye ijwi rya Amerika irekurwa eh, ry'abantu eh, biciye ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu eh, bikurikirwa n'ingingo hariho ingingo itegerezwa kubaho ikandikwa kugira ngo itunganye neza ingene iryo rekurwa rizogenda n'abo rizofasha Eh, ivyo rero bitagiye mu ngiro ntibashobora kurekurwa mugabo ico si ikibazo twebwe dushobora kwishura ico ni ikibazo dutegereza kubaza abajejwe ubutungane cyane cyane tukabona yuko ingingo yose iza igabanya igitigiri c'abafungwa twebwe turayishigikira ahubwo ni ukuraba hoba hariho ibikorwa canke ibindi bihano bishoboka ha gushira imbere kuza gufunga umuntu mu Burundi hari amabohero makuru makuru cumi na rimwe n'ibibanza bibiri vyo kugororeramwo imiyabaga ifunzwe itarakwiza imyaka abafungiwe aho hose barenga gato ibihumbi icumi kandi ayo mabohero afise ubushobozi bwo kwakira abantu badashika ibihumbi bine kundwiheze ubushikiranganji bw'agateka kazina muntu bwashikirije ivyo bwaranguye mu mezi atatu aheze felix ngendabanyikwa umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji yamenyesheje ko bagiye kugendera amabohero atari make yemeje ko mu mezi atatu ari imbere ubwo bushikiranganji buzogerageza kugira ngo abafunzwe bidakurikije amategeko canke abahawe ikigongwe barekugwe pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
abatwara taxi moto mu murwa mukuru w'uburundi gitega barinubira imisoro ikabije bakwa n'ishyirahamwe ryabo amotabu ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ndetse n'ubutegetsi ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika eloge wiri kaneza muri uku kwezi kw'icumi konyene abagendesha amapikipiki yo guca amafaranga ku mugwa mukuru wa politike gitega bemeza ko ariko batangishwa amafaranga atari munsi y'ibihumbi mirongo ibiri n'indwi vy'amarundi ayo mahera agizwe n'ibihumbi mirongo ibiri vyo kugura umwambaro mushasha amatagisi ya komine agera ku bihumbi bitanu hamwe n'ayandi agenewe ishirahamwe bahurikiyemwo amotabu abaganiriye n'ijwi rya amerika bagifata nko kuyibwa kuko n'imyambaro mishasha baguze ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori ober cabujije kuyikoresha kivuga ko yashizwe kw'isoko ata amatagisi yabanje kurihwa jewe ivy'amajire je navyakiriye nabi kubera badufashe ku nguvu rubavu twebwe turi kw'iparakingi bararungika abasekirite bakaza bakadufata je namaze iminsi ibiri ndayiguze hama maze kuyambara umunsi ugira kabiri baca bambwira ngo obeyeri igufashe ikagufata urahanwa izo ngo zijire ntizarishe obeyeri rero ca turagira ubwoba ca turazikura niho rero tubona agahengwe kubera atagire twambaye mugabe urumva birababaje kubona tutambara umwambaro kandi twarawuguze twe twaribwe cane gose ku nguvu kandi yego twaribwe twaribwe twaribwe niko baje biyadukiza na komiseri atigera abwirisha inama tubwire tibime bimeze uku ukabona badufata batigeze bagirisha inama ati abamotari mwitegure canke musitantira avuge ati bimeze uku canke bura amatari ubwire ati ni uku tuzohurire ngaha mukoranya abamotari mwese bagirisha inama musi munaka jire irakenewe ivyo vyose ntavyigeze bivugwa nawe wumva atari ubusuma hariho ayandi nyene bari baduhaye asanabre ni ubwoko bwari bwoko bubiri ayo yose ntawuzi ngo byahereye ubu byagenze uku byahereye aha urumva ni ibintu by'ubusuma jean claude sabu kwigura icegera c'utwara amotabu mu ntara ya gitega atahura imyidogo y'abanywanyi b'ishirahamwe ryiwe asaba abakozi bo mu gobert kwegera iryo shirahamwe kugira ngo bavugane akemeza ko umwambaro mushasha uzwi kugera ku rwego nshikiranganji umuntu yaba akeneye kumenya inkuru y'ukuri kweza iwacu ku biro tukamwekana iyo tubyakiye kugira ngo ivyo ayo majire aboneke umushikiranganji arenze avuga ko ibintu vyemewe nibaze yuko hari ibintu natwe twakoreye ko tukabona yuko vyoba biri mu muco ku mateleviziyo vyarahaciye ku maradiyo birahaci yego vyambaza obera ari ikeneye yoza ku biro bitwara umumotari hanyuma bakabazaho ivyo bintu apana guhohotera umumotari dutwara ko mbona umenga ni ukubahohotera igihe hariho ababatwara ku biro n'ivyo bintu ariho vyagurishirizwa vyiza borekana abamotari bakaza ku biro bitwara abamotari bahama akaba ariho babariza ivyo bintu vy'ayo maciri iruhande y'imyidogo abakoresha amapikipiki aca amafaranga igitega bazwa n'amafaranga bakwa n'ishirahamwe ryabo amotabu kandi ku bwabo ataco aciyeko narijya ivyo ribemerera gukoresha aka gatererano kabo bitarigera bishirwa mu ngiro kwiparakingi iwacu tweba turihisha igihumbi ayo mafaranga twe ntituzi n'ico akora atuhisha igihumbi humbi ku wundwi ivyo bibazo vyose je niyumvira ko twokora inama hama ko bokoresha inama hama tukavyumvikana tukaraba ukuntu ibintu vyogenda tukorohereza badufata nko kumenga turi abanyamahanga ntiturumvukira z'igitega badufata nabi cane najya ntawuzi yaherera mutama n'ingorane aha n'ingorane ntawuzi yaja naho umumotari agira ikibazo urumva ntarimenya kandi dutanga intererano batubwira ati ni amajana atanu umumotari agize ikibazo baze baraba ingene bamufasha ayo yose ugize ikibazo nta n'umwe amenye iyo ahereye nta mumotari bafasha ngo yagize ikibazo saba kwigura amenyesha ko aya mafaranga atagitozwa hata amakosa ku nzego zari zirongoye ishyirahamwe ry'abanyonzi b'amapikipiki acishwa amafaranga mu minsi iheze imbere y'uko zisubirizwa ibintu by'amafaranga amajana atanu je ndibaza ivyo biramaze igihe bihagaze bihagaze mbaraba she parikingi nta muntu n'umwe yabatwara amafaranga ko ngaha ku biro bazana igice cayo bagize ayandi bakagumiza hariya abamotari no kuvuga yaguma kuri parikingi iwabo ayo ku biro bakaza ku biro tukifashisha kuriha mw'ibiro n'ibindi bikoresho vya misi yose ivyo je nibaza yuko ayo mafaranga bagomba kubaza abo bazaba batwara ku rwego rwa parikingi abamotari bagitegana basaba ko botungana bakareka ibintu vy'ibihuha iyo umuntu yambaye ikintu hoza gufatwa bariko baradandaza kuko tubidandariza ku mugaragaro ego ntituba twinyegeje bamwe mu bagendesha amapikipiki bemereye ijwi rya amerika ko ku bituro vyabo ata amafaranga bagitozwa ku munsi ku munsi nk'uko vyahora ariko n'ubundi ntibatahura ingene basabwa imyambaro misha hari n'iyindi bari bahawe utarashira byarantangaje kubera na jenda ndabifitiye akeya simbe navuga ati turiko bavuga ati bazanye zishasha nagira nti abazisanga mu bazoguma bambaye izo nyene canke bavuga ati zizane n'imiburi buri tufume basi mwe mwari muzifise tubahe zishasha mugabo muri nk'ibihumbi icumi mugabo bavuze ati izo za kera ntizigikora turi muri leta nshasha dutangurana na bishasha demire dizinefu kweri twari twaguze izindi twaguriye kuzinda ahubwo twosaba yuko bodushumbusha tukazibasubiza ahubwo bakadusubiza amahera yacu twaribwe gose ikigobe kugera ubu ntaco kirashikiriza ku bijanye n'imyidogo mu burundi amapikipiki nibwo buryo bwa mbere bwunguruza abantu n'ibintu ku munsi ku munsi ayakoreshwa ku kazi amaze guharurwa mu gihugu cose arenga ibihumbi mirongo ibiri na bitanu roje burikaneza ijwi rya amerika impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya rusenda iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo zibasiwe n'indwara ya malariya ibi ni mu gihe ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima cya rusenda buvuga ko muri iki cyumweru gusa bumaze gusuzuma abarwayi hafi magana arindwi banduye iyo ndwara ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri mu rusenda ugeze ku kigo nderabuzima cya rusenda ndetse no ku ivuriro riri muri iyi nkambi bamwe mu barwayi wasanga abenshi bavuga yuko baje kwivuza malariya benshi muri bo baba barimo amaserumu ya kinini abandi nabo bandikiwe ibinini bivura malariya batije silene yari amaze iminsi yivuriza ku ivuriro riri muri iyi nkambi malariya ni nyinshi abantu ni benshi abaganga bararuha bashobora kugenda mu gatondo ukavayo saa kumi saa cyenda kubera kubera abantu ari benshi barwaye malariya dusaba yuko bokongereza kwanza abaganga ikindi nacyo imiti bakayigwiza kuko hari igihe bakuvura ugasanga baguhaye serumu imwe bakwandikiye nka zitatu ngo serumu ziraheze bigaca bisaba ko umengo wowe wajya kwironderera kandi ni nkako turazigura nk'iyo tumanutse akarorero hari hepfo mu rusenda hari igihe batubwira ati nimugure ngaho iyo ziheze uca utaha ugaca ujya bo ukarondera umuntu mugopesha ibihumbi icumi ukazomwungukira bitanu upokeye nuko tugasha dukura tukivuza manirakiza erneste yemeza yuko n'ubwo iyi ndwara ya malariya ibibasiye bafite n'ikibazo cy'uko bagera kwa muganga bakabandikira imiti ariko ntibayibone bikabasaba yuko bajya kuyishakira hanze y'ibitaro twebwe ikibazo cya malariya ngaha nicyo kiduhanze cyane iyo ugeze hajya kwa muganga bakagupima iyo malariya bakayigutoramo biradutangaza ukuntu baca baguhereza ibinini bibiri bakohereza ibinini bibiri bagaca bandika umuti ku ntuzeye ku gafishi ukaraba wa muti banditse ku gafishi bakurundika kuri foromasi batugenda ugure kuri foromasi ngaha nta miti dufise twebwe duheruka imiti tubona yinjira hariya ariko kugira bayiduhereze ntayo baduha gato imodoka iyishikanye bukeye ubwo nyine ukagenda imiti urayironka ariko haciyemo iminsi ibiri iminsi itatu bakubwira ko imiti atayihari yaheze kugenda kuri foromasi na nta twebwe baturungitse kuri foromasi ayo mahoro ayo mahera yo gutwara kuri foromasi tuyakura hiya kujya honyine turi ko turabura ibyo tujya tworonka amafaranga tujya kugura imiti kuri foromasi kandi twabuze n'ayo tujya abana cyane cyane aha iraba hanze bobo no kwaduka gucibwamo bace bacibwamo iyi ndwara ya malariya imaze iminsi yibonekeza muri iyi ngambi yatumye zimwe mu mpunzi zihitamo kwifashisha imiti gakondo mu kuvura abana bitewe n'uko iyi ndwara irushaho kugenda yiyongera mu nkambi yewe narajyanye umwana bwa mbere kwa muganga arapima ibipimo mirongo ine by'ubushyuhe barampa agapariti gatoya ka kwaruteme ndamuha umwana arahagukira bimaze kugenda uko musubizaho kandi mujyana mu rusenda bapimye kandi arapima taranefu muri iyo minsi nyine ikurikirana nagiye nikurikiranya mbona nk'umwana n'umwenda mu miti byanga nje ndavuga ati none muri aha kuvura umwana mu monge zindi miti kandi ndimo kumuhereza ibinini mwampaye ataye igihinduka umuriro ari umuriro nkengenda guhita bamuvuguta umubiri zindamwina mbona umuriro urashize izi mpunzi zaherukaga guhabwa inzitiramibu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani zivuga yuko kubura inzitiramibu biri mu bituma indwara ya malariya yiyongera nyanzira shantare yaragwaje abana babiri imisegetera je ndibaza aho baciye nk'umwaka n'inusu ata misegetera dufise ubu niyo mpamvu malariya yabaye nyinshi yabaye ndasa mu nkambi ya rusenda kubera ata misegetera tugifise imisegetera twagiye turafundikanga ubufundo kubera uraza umusegetera utabuye ukamara kumesa kabiri urataye barere niho uca utangura gutabuka ugenda gufundika ubufundo umwana aciyemo uraza abana twese dufise hano biragwa imisegetera baduhaye yaratabaguritse twarafunditse twararushe ubu twahebye tujya muko nyene kandi urabona n'ukuntu bayitanze bayitanze mu buryo butaribwo urashobora ufise uburyamo bw'abana bane batanu ukaca usanga baguha imisegetera itatu ibiri none uca uyiryamamo gute ba bandi ntibajya ntibaronka umusegeteri nkaje ukuntu bimeze mfise abahungu babiri abakobwa baryama kubera hariho bakuze n'abo turyamana n'abandi ni uburyamo bune ariko bari baduha imisegeteri itatu ubu bamu na cenda bahebera jenza kugura bibiri n'atanu n'uwo naguze waheze watabagutse warangiye n'ubu abo bana nta misegeteri bafise umuyobozi wungirije w'ikigo nderabuzima cya rusenda bwenge peshi avuga yuko kuvaho imvura yo mu kwezi kwa cumi itangiye kugwa umubare w'abarwayi ba malariya haba mu nkambi no mu baturage b'abakongomani bo mu rusenda wiyongereye uyu muyobozi akomeza kuvuga ko nubwo indwara ya malariya yafashe indi ntera ikomeye muri aya mezi hari ingamba bafashe zo kuyigwanya zirimo gutanga inzitiramibu ku bagore batwite ndetse no ku bana bavuka vedaste ngabo ku bwa radiyo ijwi ry'amerika mu rusenda w'umudara kivuye nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ingaruka yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
tubashimire bagenzi bacu badushikirije amakuru yo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu masegonda makeya igihe cy'isaha cumi na zibiri murumviriza ikiganiro cy'umuziki